iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abakirisitu mu bice bitandukanye byo ku isi bariko baritegurira guhimbaza umunsi mukuru wa noel ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umunsi mukuru wa noel uhimbaza ivuka rya yezu kirisitu abakirisitu bawuhimbaza mu buryo butandukanye kuja mu misa guhura n'imiryango yabo n'inshuti no mu karere k'ibiyaga binini abakirisitu baho ntibatangwa mu guhimbaza uwo munsi mukuru mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi radiyo ijwi rya amerika yahaboneye akaryo kuguha ijwi abanywanyi bacu kugira bifuriza ababo uwo munsi mukuru nshuti rero mushaka kwifuriza umunsi mukuru wa noel um, inshuti n'abagenzi uh, mutwandikire muduhe nimero zanyu kugira dushobore kubahamagara dushobore gushikiriza ubutumwa bwanyu bwa noel
ariko ibiye bikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje bitegure umesi w'ishura ryawe ibihe bizashika ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro z'isi
wibutse wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ibituza tuzamuke wa musozi wera
zanzandiko zo kuguhugura wari wagiura sita ariko kubw'urukundo nkigukunda wanigira urwa kabiri
Eh, kugira ibyo ubwami ko byegereje bitegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku bwicaniro kuko ni igihe cyacu gisohore Oh, ibihe bizashira abandi bahinduke abantu benshi baziba bazibagira jambo gifatiro z'isi wibutse bose wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ubutumire tuzamuke wa musozi wera
ibihe ibihe bizashika abandi bahinduke
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho duha ijambo abanywanyi bacu kugira bifurize inshuti n'abagenzi umunsi mukuru muhire wa noel uzohimbazwa ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri tuza ku mirongo ya telefone dufise ezekiel uratwumva ezekiel
ndabumva ndabumva ezekiel uduhamagaye uri he
gende mu burundi muri profese rutana komine bukemba umutumba gihofi yego umunsi mukuru wa noel uri kuwutegura gute
uwo munsi wa noweli umuntu n'ubwo ari mu bukene umuntu areka araraba asoroba umukuru yicuruza umukuru nta kundi ubu ni mu bukene ashyira burengeje
uwo munsi mukuru mu bisanzwe uvuze iki ufise insiguro kuri wewe Eh, ndibaza kuri umukristo
yego ni mukristo
ni iyihe nsiguro ufise kuri wewe nikihe ubona uwo munsi uzana akarusho eh, mu kuwuhimbaza kurusha iyindi minsi yo mu mwaka
uwo munsi bituma ndawimbaza icyamirambere ni umunsi barimo mu mwaka kandi utwibutsa ivuka rya yezu kirisiti nanjye uri umu- uri umukristo ni ngombwa nawe uke wifatikanya n'abandi
yego uravuze ko ubaye mu gihe hari ubukene ntangere eh, uburyo nta buryo buhagije muzogira bwo kunezerwa nk'uko mwashaka kunezerwa uburyo bubonetse
Eh, ubu nta buryo nta- nta buryo buriho mugabo ya buryo bubonetse umuntu yo- yoja hamwe n'abandi nyene akanezerwa nyene nuko ata buryo buriho umuntu akomeye ashima
ikintu uzokora ni ikihe uzoja mu misa uzoja kuramutsa abagenzi inshuti kuriya mwohwimbarize hamwe
Eh, kubera ubu eh, nje ni kuja gusenga hama mvuyeyo nitekereze muhira nta bindi
urakoze ezekiel noel nziza Eh, dufise kandi fabien fabien uratwumva
yego ndabumva ndabumva fabien uduteye akamurihe
Eh, gende ngaho bujumbura yego uh, umunsi wa noel uri kuwutegura gute
Eh, umunsi wa noweli ndiko ndawutegura Eh, ndiko ndawutegura bisanzwe naho si- si ibisanzwe kuko n'umunsi mukuru eh, yaho umwana eh, aho twibuka umwana w'imana yavukiye
mu bisanzwe mu guhimbaza uwo Eh, munsi mukuru ukora iki
Kuno- kuno munsi mukuru wa noheli ni kuvuga ni umunsi mukuru aho twibuka umwana w'imana eh, eh, yavuye twibuka umwana w'imana yavukiye rero eh, ndiko ndagerageza kwitegura kuko uwo munsi ugeze nzoja gu- gusenga eh, ndawuhimbaze bishobotse eh, nje gutembera n'abagenzi eh, kuhimbaza nyene tunezerwe kuko ni umunsi udasanzwe aho twibuka umwana w'imana yavukiye
urakoze fabien uh, noel nziza
yego namwe murakoze noheli ya twese murakoze israel israel nawe nyine aduteye akamo israel uratwumva
yego nawe israel uhamagaye urihe alo israel
ati zambia
ego uri gutegura noel gute
noheli yakitegura neza nyine gushobora kubibuka yuko iteka ry'umwana w'imana
uzokora iki mu kuwuhimbaza urakoze noel nziza
Oh
patije ijwi rya amerika i washington eh, dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga uno munsi cashimikiye ku munsi mukuru wa noel uriko uri- urategurwa mu bice bitandukanye vyo ku isi n'abakristu muri ivyo bice umunsi wa noel ukaba uhimbaza ivuka rya yezu kristu twahaye rero ijwi rya amerika ryahaye akaryo abatwumviriza abakunzi bacu kugira eh, bifuriza ababo uwo munsi mukuru wa noel Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone eh, viane aratwakwiye viane uratwumva
yego ndabumva viane uduhamagaye urihe
ubu ndi mu burundi eh, muri komine kanyosha ah, muri komine muha zone kanyosha ahantu bita mu bugizi
noel uri kuyimba uritegura gute
kuko turagerageza bigasanzwe bigenda neza
uyu mwaka uzoyihimbaza gute ugereranije n'iyindi myaka y'imbere yaho hari ikintu utegekanya gukora kiz- kizoba gitandukanye n'ibyo wakoze imbere yaho
ubu murakaje kuko uyu mwaka yahera amazi ku burundi bwari bwasa no muri mu mutaga nyine butari butekanye ariko ubu hano umutekano bwarasatagaye byariraye ubu rero n'ikintu kutuka neza Eh, hariyo akarusho
uzokora iki uzoja mu misa uzobonana n'abagenzi n'inshuti
yo muri kumwe imiti ntabwo yasengerayo ariko sinagiye ntibyoroshye kuko uburundi bivugana n'ikigo kinashakiriza amezi igisa n'icyaha ko cyateye isi yose no mu burundi nticyahibagiye gukuramya amagenzi n'izokoroha cyane kubera inshuti cyatwa na buriza
uwo munsi wa noel uvuze iki kuri wewe ndibaza umukristu
yego uvuze iki ufise iyihe nsiguro kuri wewe umunsi mukuru wa noel
yego ntekereza yuko eh, abantu bo- bohinduka mu mitima yabo eh, eh, bagakundana kugira ngo amahoro n'umutekano bi- bibashe gutakagara kuko amahoro ava mu nda amahoro ava urukundo
noel nziza vianney
Mhm.
ntidakwifurije noel nziza
egume eh, nashaka gutanga kwifuriza noheli nziza eh, mwebwe abamenyeshamakuru bose bo ku- bo ku ijwi rya amerika
murakoze hanyuma ego ego hama nifuriza noheli nziza ababanyi inshuti n'abagenzi baba mu nkingi zitandukanye na cyane cyane mu kabezi eh, mitambu eh, bujumbura ibitoke ndetse no mu mahanga
murakoze
bari kubona mu murakoze cyane
janete nawe nyine ari ku murongo wa telefone janete uratwumva janete urihe janete uratwumva janete
ndabumva uhamagaye urihe
mara kandi ya marawi
umunsi wa noel uri kuwutegura gute
neza
Uzu- uzu- ura- watubwira ukuri uri kuwutegura icyo uzokora ku munsi wa gatanu wa gatandatu
eh
uzoja mu misa uzoja ku- kuwuhimbaza hamwe n'abagenzi n'inshuti n'umuryango
n'ubugenda mu misabasi
hari abantu ushaka ku- kwifuriza noel nziza uba bufise uka- ukabifuriza ukabaha ubutumwa
eh barahazi Eh, ba- baha ubwo butumwa
batasha batuvukana bari mu burundi bose n'abagenzi turi kumwe hano muri marawi
hari amazina bo bufise ushobora ku- kuvuga bakiyumva
eee arahari
yego ufise turafise akanya u- ushaka abo bavuga abo ushaka kwifuriza noheli nziza eh, by'umwihariko
ndatashye ndaziganoza ariko uruhororo na demokarasi y'ubujumbura na ingabire nziza ari imbere
mwahejeje
eee
urakoze ugira umunsi mwiza wa noheli Eh, dufise kandi murakoze yego dufise kandi alas alas uratwumva alas uri he
ni zambia uri muri zambia uriko utegura gute noel aho muri zambia
umunsi mukuru wa noel tubita cyane kabisa
uzokora iki
ahubwo dusanzwe tuyikora ku munsi mukuru wa noel tujya gusenga
hanyuma muvuye mu misa Hanyuma du- tuvuye gusenga tu- tuka- tukarya tukanwa
U- uyu mwaka hari ikintu eh, eh, gitandukanye n'imyaka irangiye kuri noel mutegekanya gukora
Ah, uyu mwaka nk'uko ibyo umuntu ategekanya gukora ni byinshi ariko u- u- ni gusaba imana nicyo gituma umuntu ubwa mbere na mbere ujya gusenga hanyuma ibyo utegekanya gukora ukabisaba imana ati ibyo bigende mu ngi- ibyo bigende mu ngiro
yego arasi urafise abantu ushaka kwifuriza noel nziza
yego cyane cyane nk'ababye- nk'ababyeyi banjye hanyuma abagenzi banjye n'inshuti bose ati babifurije nawe nziza
nta bandi boba wibagiye Bo- na- namwe rwose ibya amerika ndabifurije nawe nziza noel nziza nawe
aho urakoze
aho nawe murakoze
kugira atonini aduha kugenga isi ye bibiri nkongo tubitegeke nimucyo turazizina ye ibisingizo byose ibihari bene bagasani ukagira urukundo ruhebuje akaduhoza ku mutima Iteka ryose ibisingizo byose ibihari bene bagasani ukagira urukundo ruhebuje akatubaza ku mutima ariko abamutinya n'abacisha
kuba cyo gura amaradiyo yanyu namwe mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu muri iki kiganiro muri sanga cuno munsi eh, turiko tuvuga eh, ku byerekeye gutegura umunsi wa noel ku itariki mirongo irindwi na zitanu y'ukwezi kw'icumi na kabiri ku bakristu bari mu bice bitandukanye byo ku isi harimo n'abakristu eh, bo mu karere k'ibiyaga binini nabo badatangwa guhimbaza uwo munsi mukuru radiyo rero ijwi rya amerika ryahaboneye akaryo kuguha ijwi abanywanyi bacu kugira bifuriza ababo uwo munsi mukuru ku murongo wa telefone dufise vedaste vedaste uratwumva
yego ndabumva umunyamakuru w'ijwi rya amerika muraho murakomeye turakomeye nawe urakomeye
yego turashima imana natwe ngaho i bujumbura
ushaka uriko urategura nowe ndavyibaza uri umukristu
yego mende umukristo uriko uwutegura gute uwo mwaka
Eh, umwaka ndiko ndawutegura neza mu kanyamuneza naho turi mu kiza ca corona
niki utegekanya gukora
mu- muri makeya ariteguriye kuba nawusangira n'abantu nokwita badafite ubushobozi naho naje ndi umuntu muto muto ariko nzogerageza cyane cyane kubanza kwiyeza ubwiwanje hama nkawusangira n'abantu mbona badafise amikoro Ndi- ndise- abo ngira icyo nsumbije muri makeya
urafise akanya turafise akanya ngaha ushaka hari abo ufise ku mutima ushaka kwifuriza noel nziza
yego cyane cyane mbaje kwifuriza abakristu bose abari ngaha n'abari mu rwanda kugera iwacu ni mu rwanda
hari amazina uvise Eh, y'abantu umuryango- ufise
yego hari umudamu wanje yitwa mutoni wabo jane n'abana banje ubakuriye yitwa mugisha maurice famiye yitwa kajambere venise n'abandi bari i kigali batoyi banje bo kwa data wacu ba emanueli nabo bita ba bizimungwa bose baranyumva cyane cyane n'abari ngaha i bujumba rero dukora ubuzi butandukanye barimo witwa kazungu karekezi reveriye abo bita ba kirabosco n'abandi bose dusangiye umurimo wo gusenga ngaha mu buterere
urarangije
Bo, nkaba nifurije cyane cyane abantu bari mu buzima butoroshe abagiye bahura n'ibiza by'imvura bahuye n'indwara zitandukanye abo ndabifurije gukira no kugira umwaka mushasha tugiye kwinjira wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri uzabemo amata n'ubuki
urakoze vedaste nkaba nongeye gushimira abanyamakuru baduhuje n'abantu baduhaye ijambo namwe imana ibahezagire murakoze murakoze noel nziza sawa meri ya twese
must praise his holy name. Christ is the Lord. Let every ever praise we.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muriko mwumviriza ikiganiro murisanga nk'uko twabibamenyesheje uno munsi cyahaye akaryo abakunzi bacu eh, kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa noel uzohimbazwa ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'uku kwezi kw'icumi na kabiri umunsi mukuru abakristu mu bice bitandukanye byo ku isi bariko baritegurira rero guhimbaza umunsi mukuru wa noel ukaba uhimbaza ivuka rya yezu kristu abakristu bawuhimbaza mu buryo butandukanye mu guhura n'ababo mu kuja mu misa mu kugira iminsi mikuru bakanezerwa eh, kuko ni umunsi mboneka rimwe eh, w'ivuka rya yezu kirisitu akaba ari ikintu gifite akamaro gakomeye cyane eh, ku bakirisitu bo mu bice bitandukanye byo ku isi
Holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in
Isaiah 9 verse 6. Christmas Day in Bethlehem, the child was born. Yeah. The Prince of Peace, Emmanuel, Messiah.
radiyo ijwi rya amerika tubandanya guha akaryo guha ijwi abanywanyi bacu kugira bifurize ababo umunsi mukuru mwiza mushasha wa noel zohimbaza ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kw'icumi na kabiri tugarutse ku mirongo ya telefone dufite jeremy jeremy uratwumva jeremy uratwumva ndabumva neza cyane jeremy uhamagaye urihe
Eh, nk'uko bisanzwe ndi mu mbasa igihugu cya kenya uri gutegura gute noel kuyihimbaza
Eh, irya mbere tubanza kubashimira ko muduhaye umwanya cyangwa se utanga umurongo wo kubasha kuba twabirikira urubuga kuri iyi noheli Eh, noheli niba nayitegura uko bisanzwe cyane ko nk'abayimara yo kirisitu eh, tegura imitima cyane tukongera kandi tukibuka ko hari umucunguzi wavutse ku bwacu ndetse ku bw'isi yose tubifata ko ari igihe kidasanzwe ko ari igihe gikomeye cyo kuba twaramenye yesu bitewe n'ibitangaza by'imana
uzokora iki eh, ku munsi wa noel ni iki utegekanya gukora ugereranyije n'iyindi minsi mikuru ya noel wagize imbere yaho hari ikintu gishasha gitandukanye n'ibyo wakoze imbere uzokora muri iki gihe uyu mwaka
Eh, buriya ibintu byose ni bishyashya Eh, urabona umwaka ushize sicyo kimwe n'uyu nguyu ndetse n'uyu munsi dufite none ntabwo usa n'uzaba uwo twaba dufite ku munsi w'ejo Eh, ndizengeye mu magambo umunsi wa noheli uteganyirizwa uko bisanzwe kuja guserebura mu matorero cyangwa mu nsengero tugashima imana tukayimbaza tukayiramya Eh, kubw'urukundo rwawe nyine watweretse ibyo umwana wawe Yesu Kristo. ni byo hanyuma twashoboza tugasangira n'inshuti n'abavandimwe ku by'umubiri nabyo cyangwa se n'ibya n'ibyo kunywa Eh, twebwe n'umwanya mwiza wo kwicarana n'abo twari duherukanye Eh, ndumva ni ibyo
urafise abo ushaka kwifuriza noel eh, igihe ni rwawe
Eh, murakoze cyane sinababura dufite abavandimwe reka mbere hariya mu kongo Eh, dufite abavandimwe bari hariya mu ikambi eh, y'indaro kasuderukije intermo yagize ibyago byago by'intambara hariya mu mikenge aho ni muri kivu y'amajyepfo eh, muri muri fizi Eh, tumuriwe noheli nziza Eh, bazagira noheli nziza ndetse n'umwaka muhire wa bibiri makumyabiri na kabiri si uku bizahora eh, bizahinduka nicyo twifurije nanone tunareka kwifuriza eh, mukuru wanjye uri mufata mu burundi yitwa biganiro agambwa iyo n'umuryango we twifurije noheli nziza ndetse n'umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na kabiri nanone tumaranye kwifuriza ababyeyi banjye bari bujumbura mu ngagara ka tnf evangeliste fe muhoza bakamana bazagire umunsi mukuru mwiza wa noheli n'ubunane Eh, ndetse n'umwaka mwiza wa bibiri makumyabiri na kabiri Eh, sinarangiza kwifuriza nanone inshuti yanjye bakina ruhuti ari hariya mu rwanda mu majyaruguru tumwifurije kuzagira umunsi mukuru mwiza wa noheli n'ubunane Eh, inama ryabafashe kandi ribabere icyo basaba cyose muri uno mwaka tugiye gutangira Eh, n'abantu bwanje nariho kwifuriza nanone bijya amerika Eh, tuzagira ibihe byiza byo kwibutsa ivuka rya yesu n'umucunguzi wacu ndetse n'umwaka mushasha wa bibiri na makumyabiri na kabiri
turagushimiye ugire noel nziza n'umwaka mwiza jeremy
namwe tubashimire
prosper nawe nyine ari ku murongo wa telefone prosper uratwumva
ego ndabumva prosper uri he
ndi ugendana ububiko ububiko muri ugendana n'ababitega mu burundi
eee mu burundi uri gutegura noel gute
nawe sigo tubitegura neza n'umwaka mushyashya mwiza aba ndabipfubye abafundi bose hano dukorana hano baba ndabipfubye kandi abana banjye n'umugore wanjye na mama bari ngaha bitari ibigendano aba ndabipfubye kandi na mukuru wanjye ayibyungura mu cyitoki nimero umunani mirongo mirongo ine na dutandatu aba ndabipfubye kandi abantu bose bari bahaye igitaramo kugendana abandi bifuje kuzorangiza umwaka mwiza no gutangura ubundi mwaka mushyashya baduhabwiwe n'amahoro n'amahondo mwakoze ku kigo amerika urakoze umwaka mwiza na noel nziza prosper
nabuzwe kandi murakoze
nawe
Thank you
ijoro ry'igitangaza umwana w'umuntu atamenye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose ijoro ni ryiza yatuvukiye ijoro isi yakiriwe ijoro twaboneye mwihinduka ijoro ry'igitangaza umwana w'umuntu atamenye ijoro ry'igitangaza kubyaremwe byose Yeah. No one is inside. No one is inside. Kuba kumbe mana. No sin. No one is inside. No one is inside. Kuba kumbe mana.
nshuti banywanyi bacu twizeye ko muri ko mwitegurira neza umunsi mukuru wa noel uzohimbazwa ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'uku kwezi kw'icumi na kabiri natwe ngaha ku ijwi rya amerika ntitwatanzwe eh, kubaha akaryo ko kwifuriza noel nziza abanyu mutwandikire muduhe nimero zanyu kugira ngo dushobore kubahamagara mushobore kwifuriza noel nziza inshuti n'abagenzi
Thank you.
Thank you.
nshuti banywanyi bacu twizeye ko muri kumwitegurira neza umunsi mukuru wa noel uzohimbazwa ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'uku kwezi kw'icumi na kabiri radiyo ijwi rya amerika ntiyatanzwe kubaha akaryo kwivuriza noel inshuti n'abagenzi tukaba tubabaza rero ko uwo munsi uzoshika muri mu mahoro mwi- mwawiteguriye neza kuwuhimbaza hagati y'abanyu inshuti n'abagenzi tuze tugere mu lusuku tulime tutegekemere ey'olunaku lw'amazaalibwa ag'omulokozi amaloboozi tugogole nti tulina okutendereza omululuza zaalinjwa mu kiralo Buri gwanga kababe bayindi Jamaica oba Slovakia azalindwa ku nsi alokole buli omu Merry Christmas and Happy New Year kuwa
inshuti banywanyi bacu mu kiganiro muri sanga nk'uko mwabyumvitiye uno munsi twagihariye abakunzi bacu bashaka kwifuriza ababo inshuti n'abagenzi umunsi mukuru wa noel uzohimbazwa ku itariki mirongo irindwi na zitanu y'uku kwezi kw'icumi na kabiri tukaba tubifurije noel nziza tukaba twibaza ko muri ko muyitegurira neza mu mahoro mu banyu mutekaniwe
burning low. Lots of mistletoe, lots of snow and ice everywhere we go. Choir singing carols right outside my door. All these things and more. That's what Christmas means to me, my love. Christmas means to me, my love. Yeah. I see your smiling face like I've never seen before. Even though I love you, madam, it seems I love you more. The little cards you give me touch my heart for sure. All of these things and more, darling. That's what Christmas means to me, my love. Christmas means to me, my love. I feel like I'm running wild. Our angels and a little child reaching you the mistletoe. Wish you once and then some more. Wish you a merry Christmas, baby.